ili ni Ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika ribashikiriza iminsi yose ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turaburamukije nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa kane itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyongabo ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twarasanze abakozi b'imana bamwe bari bafashe ingendo ya politiki aho bagiye barigisha kutubaha uburongozi mbere batuma n'abantu benshi bahunga rero kari akaryo keza ko kubabwira ko biriya twabisezereye twibaza ko turi kumwe uyu ni fredi mbonimpa umukuru w'igisagara ca bujumbura atera kama abarongoye amashengero kubasaba kudakoresha imvugo za politike mu nyigisho batanga turavuga no ku buyobozi bwa kaminuza ya gitwe mu rwanda bwituye inama nshingamateka ngo ibafashe kurangiza ikibazo iyo kaminuza ifitanye n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe amashuri makuru turavuga no ku rubanza ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera sinapol rwigara riregamwo ikigo c'amatagisi n'amakori mu rwanda kugurisha icamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko rutaburanishijwe ejo kuwa gatatu hamwe no ku ndwara ya zona iri mu ndwara z'urukoba zikibangamira amagara y'abantu mu burundi amara imbere yaho reka dutega amatwi amakuru twateguriwe na mugenzi wacu aroyisi bigirimana baramutse aroyisi waramutse fideli ndamutse n'abaduteze amatwi felix cisekedi aheruka kwemezwa ko ari we yatsinze amatora ararahira kuri wa kane nk'umukuru w'igihugu muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo perezida joseph kabila nawe arahamagarira ubumwe mu gihugu ukwimikwa kwiwe kubera mu kibanza ca palais de la nation ku murwa mukuru kinshasa nk'uko vyashikirijwe n'abafasha ba cisekedi hamwe na kabila ejo kuwa gatatu birangije amakenga yaba ariko baribaza aho ivyo birori bibera buzoba bubaye bwa mbere habaye gutererekanya ubutegetsi mu mahoro muri kahise k'ico gihugu gitunze cane ubutare caronse intaye yo genzura ubukoroni bw'ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu leta zunze ubumwe za amerika ejo kuwa gatatu zaremeje cisekedi nk'ugiye kuba umukuru w'igihugu kandi bashimira joseph kabila kuba yemeye gutanga ubutegetsi mu mahoro amerika ikurikiye ibyashyikirijwe n'umuryango umwe bwa afurika hamwe n'ubumwe bwa buraya aho bavuze ko biteguye gukorana na etienne cisekedi nk'umukuru w'igihugu mushasha agiye kurongora rdc perezida wa venezuela nicolas maduro yarahagaritse imigenderanire ya kidiporomasiya na leta z'ubumwe za amerika yongeraho abakozi ba ambasade ya amerika amasaha mirongo irindwi n'abiri ngo bazobe bavuye mu gihugu ciwe maduro yabitangaje ejo ku munsi wa gatatu haheze amasaha make perezida donald trump ashikirije ko yemeje yuan guaido ko ari umukuru w'igihugu w'imfatakibanza yongera aragabisha bikomeye maduro trump yabwiye amenshi makuru ati ntacyo turiyumvira gukora ariko kugeza ubu ingingo iyo ari yo yose iri ku meza irashoboka mu gihe hatoba kubisikanya mu mahoro muri demokarasi muri venezuela ibyo trump yabitangaje haheze umwanya muto guaido n'umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi atangaje ko ari we perezida hari mu myiyerekano yabaye mu gihugu cyose ejo ku munsi wa gatatu yiyamiriza maduro leta z'ubumwe za amerika zikeneye ko ibindi bihugu byemeza guaido nk'umukuru w'igihugu ibihugu nka argentine canada shili guatemala parague na peru byemeza ko bizobikora ariko igihugu nka bolivia cyo ngo ntiki ntikizobikora kizoguma gishigikiye abanyevenezuela hamwe na perezida wabo maduro hano muri leta z'ubumwe za amerika umugabo yitwaje inkoho yararashe abantu batanu abasanze muri banke muri leta ya florida ku muhingamo w'ejo ku munsi wa gatatu nk'uko byashyikirijwe n'igipolisi xefen xave w'imyaka mirongo ibiri n'umwe yaciye afatwa n'igipolisi inyuma yo kugandagura abo bantu bari muri banke mu gisagara ca sebring muri florida nk'uko umukuru w'igipolisi yabibwiye abamenyeshamakuru gushika ubu amazina y'abapfuye ntaramenyekana kandi igipolisi ntikiravuga ibihano bimurindiriye hamwe n'icyatumye akora iryo bara muri amerika kandi michael cohen yigeze kuba umushingwamanza cyangwa umwavoka wa perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump ntacitabye kwishyura ibibazo by'abashingamateka ku isango ryo ku w'indwi ukwezi kwa kabiri kuza nk'uko byari bitekanijwe umushingwamanza wiwe yashyikirije ko uh, umutekano wiwe n'uwo muryango wiwe bibangamiwe n'iterabwoba riva kwa perezida donald trump umushingwamanza wiwe Lenny Davis avuga ko iyindi mpamvu ari uko Cohen akibandanya kwitaba umushingwamanza adasanzwe Robert Mueller mu matohoza yiwe mu ruhara uburusiya bwoba bwaragize mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri bibiri na cumi na gatandatu Cohen byari biteganijwe ko yitaba umurwi w'abashingamateka ugenzura ibikorwa bya leta uri kuratoza ku mafaranga y'igifukamunwa perezida Trump yoba yarahaye abagore boba baragendanye nawe kugira ntibimwononere ukwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Trump nawe agahakana ko atawe bagendanye inyuma y'umugore wiwe basanzwe bari kumwe leta y'igihugu cya sudani nayo yo mu mpanuko yasabye amakungu ejo kuwa gatatu gutanga amafaranga akenewe gushyigikira amasezerano y'amahoro yatewe ko umukono mu kwezi kw'icyenda ishyirwa mu ngiro ryayo ryaratebejwe kubera intambara zikibandanya mu ntara zimwe zimwe mu ijambo yashyikirije abaserukira ibihugu byo mu mahanga icegera cy'umushyikiranganje ajejwe imigenderanire denge dawu denge yatangaje ko ayo mafaranga akenewe kugira bifashe mu gushyiraho ibibanza byo kwegeranirizamwo imigwi y'abitwaje ibirwanisho yashyize ibirwanisho hasi iyo ni imwe mu ngingo zikomeye z'amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko mu mwaka uheze
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere tuyahere mu burundi aho umukuru w'igisagara cya bujumbura fredi mbonimpa ahamagarira abarongoye amashengero kwigisha ijambo ry'imana politike bakayirekera abanyepolitike muri kino gihe himirije amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi mukuru w'igisagara cya bujumbura yabishikirije ejo kuwa gatatu mu nama n'abarongoye amadini atandukanye iyi nkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu evariste nzikobanyanka irongowe n'umukuru w'igisagara ca bujumbura iyo nama yari ifise ihangiro ryo kurabira hamwe ingene amadini yakoranye n'abajeje intwaro mu mwaka uheze wa bibiri na cumi n'umunani fredi mbonimpa yarayirongoye yibukije zimwe mu ngingo zafatiwe amadini akorera ku butaka bw'uburundi aha twovuga nk'ingingo y'umushikiranganji w'intware hagati mu gihugu yabuza guhezagira abageni ku minsi ya kane n'iya gatanu ariko ico gikorwa carabandanije mu madini atandukanye icariho c'umwepiskopi mukuru mukuru wa dioseze nkuru ya bujumbura anatole rugerinyange yashikirije igituma ekereziya gatolika yabandanije guhezagira abageni kuri iyo minsi sinzi uko arije numvise nabi iryo tegeko rijanye n'ivy'ubugeni cyumva iryo tegeko numva umenga ni abagira ubugeni hajya bagenda muri leta bakagira amasezerano mugabo mu vy'amashengero sinavyumvise ko umenga birimwo nico gituma kumbure nimwamubona hari biguma biba ngira ngo nuko tutumvise neza itegeko ntibyanditse civile rorije urumva akantu ka horije katarimwo ntiduce tumva ko bitwerekeye mugabo rero nagire ngire nti iryo tegeko ntitwaryumvise neza twagira ngo twebwe amashengero ntibitwerekeye byari byo mu ikomine gusa umukuru w'igisagara ca bujumbura yabwijwe ijya amerika ko ico kintu cagarutse muri iyo nama kugira abatatahuye iyo ngingo batangure kuyishira mu ngiro fredi mbonimpa yatanze ikiringo ntarengwa ku batarashira mu ngiro iyo ngingo cyo ituma tutavuze tuti mwarenze amategeko twibagije ko twotanga uwo muco kugira tuvyumve kumwe ku mashengero bamaze kwakira abo o kugira tubahinduze kumbure tuca tudestabiliza imiryango twumvikane ko mois de fevrier abafite izo porogaramu za mariage bazikore mugabo avec le mois de mars ntagire umuntu muzo kwemerera azoze samedi muzo mu porogaramu samedi binakunda usabye dimanche mubishoboye mumugire urwo rubanza ariko kuva lendi gushika vendredi ico kintu tucubahiriza uwo aramutswe igisagara ca bujumbura kigiye kuba mu minsi iri imbere igisagara c'ubutunzi yari afise n'ijambo rikomeye ku barongoye amadini mu gihe twimirije amatora ya bibiri na mirongo ibiri abo banyamashengero abasaba gusigurira gusa aho bajejwe ijambo ry'imana politike bakayirekera abanyepolitike ibihumbi bibiri na cumi na gatanu twasanze abakozi b'imana bamwe bari bafashe ingendo ya politiki aho bagiye barigisha kutubaha uburongozi mbere batuma n'abantu benshi bahunga rero kari akaryo keza ko kubabwira ko biriya twabisezereye twibaza ko turi kumwe bagiye kwigisha urukundo amahoro ubumwe ko umukozi w'imana tuzosanga yagiye mu ntumbero yo kwigisha abarundi amacakubiri cyangwa kurwanya leta kuko amashengero cyangwa abakozi b'imana bazofatirwa ibihano naho icyo kibazo atanumwe mu barongoye amadini yashingiye kugira icyo kivuze ko imbere y'amatora ya bibiri na cumi na gatanu hari abarongoye amadini bashikirije mu mashengero ko batemera ukwitoza ubugira gatatu kwa petero nkuru nziza mu matora y'umukuru w'igihugu aba barongoye amashengero ntibibagiye ariko kwiyamiriza ivyumba vy'amashengesho bavuga ko bitera uruhagarara mu kibano mufasoni Brigitte Baragunzwa n'umwe mu bakuru b'amashengero yiyamiriza ivyo vyumba vy'amashengesho bamwe bita ibicaniro rero hariho ibicaniro bikwiye kugagwa bitugaho kandi biriko biriyitirira n'amashengero atavyemera ugasanga n'ishengero rirashoboye no kugira ingorane bivuye kuri ivyo bicaniro kandi bikwiye henshi bikwiye mu gihugu cose twashaka yuko haba bishobotse nyakubahwa hakaba ubufatane mu ntwaro muri sekirite no mu makonfesiyo rojeze hakaba ubufatane mu buryo bwo gukurikirana ibyo bintu ibyishyizeho bigakurwaho kuko iki ni igihe tugomba kubera amaso ibyishyizeho bigakurwaho kuko intumbero ya bose si imwe intumbero ya bose si imwe birasubiza mu ihumbi ibintu byinshi kandi ugasanga ibintu biri ko birazazana n'abariko bakora bakorera imana ugasanga bahawe amazina atariyo kubera ivyo bintu umukuru w'igisagara ca bujumbura arizeza abasaba ko ivyo vyumba vy'amasengesho bifutwa burundu kuri ivyo hiyongera ko n'urwamo ruterwa n'ibikora n'ivy'ijoro bibuza abegereye amashengero ari mu makaritiye atandukanye gutora akatiro fredi mbonima akavuga ko muri uno mwaka wa bibiri na cumi n'icenda hagiye kugira igikozwe kandi kiboneka bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikisha aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
mu rwanda ubuyobozi bwa kaminuza yagitwe bwituye inama nshingamateka ngo ibafashe kurangiza ikibazo iyo kaminuza ifitanye n'umuyobozi w'inama nkuru ishinzwe amashuri makuru iyo kaminuza isobanura ko imaze guhomba umuriyaridi umwe n'igice w'amafaranga y'u rwanda ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboye hagiye gushyira imyaka ibiri ishami rya kaminuza ya gitwe ryigishaga ubuganga rihagaritswe na minisiteri y'uburezi minisiteri yavugaga ko iyi kaminuza ishami ryayo ry'ubuganga ridafite ibikoresho byifashishwa mu kwigisha ndetse ko idafite n'abarimu b'inzobere iyi kaminuza yaje gufungurirwa andi mashami yayo yari yafunzwe mu kwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi ariko ishami ry'ubuganga ibwirwa ko rizafungurwa nyuma y'imyaka ibiri abanyeshuri bo mu myaka yo hejuru bamaze kumenya neza ibyo batakaje ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwemeza ko bwagerageje gushakisha ibisabwa byose birimo ibikoresho byifashishwaga mu kwigisha ubuganga gushaka abarimu b'inzobere ariko abayobozi b'iyi kaminuza baje kwerurira abagize inteko ishinga amategeko ko ikibazo bakibonye ku muyobozi w'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru Emmanuel Muvunyi kuko ibindi byose basabwaga bari baramaze kubyuzuza uyu ni bwana bari ku mana Berton ushinzwe kwandika abanyeshuri bodi yacu ni abantu icyenda abantu batandatu bose bari bafite foromasiyo y'ibijyanye n'ubuganga bamwe ni abaganga abadogitazi muri medisine abandi ni abantu undi ni umunasi uhagarariye porogaramu ya ya general nursing undi ni umu ya- yize macro- microbiology ma- ba- biochemistry ahagarariye porogaramu ya mrt noneho ugatangazwa no kumva bavuga yuko itari heri florated yuko ikwiye kongera kuvugururwa bakanashyiramo ikintu kivuga ngo bodi yacu ngo ihore ihindagurika K- kandi aribo bagize gute ba aribo ba- batanze inama z'uko ikwiye guhinduka iyi kaminuza ivuga ko kubuzwa kwakira abanyeshuri bashyashya byakozwe na muvunyi uyobora hege ariko akayitegeka gukomeza guhemba abarimu bari barazanye bavuye mu bihugu byo hanze nka nigeria uganda n'ahandi ubuyobozi bwa kaminuza ya gitwe bwemeza ko bumaze guhomba akayabo ka miliyari imwe n'igice mu mafaranga y'u rwanda kubera guhemba abarimu batagira icyo bakora uyu ni bwana inosa kabandana uhagarariye inama y'uburezi twifite icyizere yuko nk'uko bakorera abaturage rwose bazakurikirana ikibazo cyacu byaba na ngombwa bakaza kuri tere ibikoresho birahari nabo barabyemera ko bihari abarimu barahari nta kibazo Ni- niyo ga- gavaranse bavuga ntibaze bavuga bati uyu nguyu bibaye byiza mwa- mwakoresha uyu nguyu ese kaminuza yujuje ijana ku ijana ubundi ni- ni iya hehe ngo tuyirebereho ku kigeranyo turimo guhomba hafi mili- miliyari imwe n'igice Eh, tu- turimo kugira imyenda nk'uko mu ma- mu babibabwiye y'amezi hafi arindwi ndetse ni- ni- ni- n'imisoro ya rwanda reveni ikaba itaratanzwe ariko bakaba iki- mbere y'uko kaminuza ihagarikirwa amashami imisoro yatangwaga neza usibye ikibazo cy'ibikoresho bidahagije kaminuza ya gitwe yashinjwaga n'inama y'igihugu ishinzwe amashuri makuru gukorera mu cyene wabo ibintu baregwa ko bitera akajagari mu burezi itsinda ry'ababonanye na komisiyo y'inteko ishinga amategeko y'uburezi ryasobanuye mu buryo burebure uko iki kibazo giteye ko abakozi bose bahabwa akazi muri iyi kaminuza hakurikijwe ubushobozi abagizwe komisiyo y'uburezi mu nteko ishinga amategeko bijeje ubuvugizi iyi kaminuza uyu ni perezida w'iyi komisiyo bwana nyabyenda damien kuba mwaranategejejeho ikibazo cyanyu ariko turabashimira ku bisobanuro bihagije muduhaye Eh, icyo twabizeza ni uko tugiye kugikurikirana ni uko n'ubundi mu mikorere y'inteko bigenda uko bizajya bigenda tusesengura ikibazo muzajya mubimenya ariko icyo twi- tubizeza ni uko tuzagikurikirana kugeza tubonye imyanzuro yacyo aba bayobozi muri iri shuri bakoresheje imvugo zikomeye babwira intumwa za rubanda ko barenganijwe na bwana muvunyi uyobora inama nkuru y'amashuri makuru ariko igitekerezo cyo gufunga amashuri makuru atujuje ibisabwa hagamijwe guteza imbere ireme ry'uburezi hega iyoborwa na mugisha sebasaza inosa nta ruhande rundi ruvugwa muri iyi nkuru twabashije kubona ariko komisiyo y'abadepite mu nteko ishinga amategeko itangaza ko izatumiza umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu rwanda maze nawe azabashe gusubiza abadepite ibibazo bimuvugwaho ko ari we ubangamiye imikorere myiza y'iyi kaminuza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
tukiri mu rwanda umucamanza muri sentare y'intango ya kacyiru mu gisagara cya kigali ntiyaburanishije mu mizi urubanza ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera asinapol rwigara riregamwo ikigo cy'amatagisi n'amakori kugurisha icyamunara amatungo y'iryo hinguriro mu buryo butandukanye n'amategeko ibindi kuri icyo kibazo tubibaza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa iburanisha mu rubanza rw'itabi rwa nyakwigendera sinaporo rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro n'umuhesha w'inkiko w'umwuga metre vedasi habimana guteza mu cyamunara fonde komerse y'uruganda binyuranije n'amategeko ryibanze ku nzitizi zazamuwe n'uruhande ruregwa mbere y'izi nzitizi ariko umucamanza yabanje kwiyama uw'amahoro ane rwigara umuyobozi w'uruganda ptc na musaza we rugwiro arioste rwigara kuko ngo bafataga amajwi mu rukiko batabifitiye uburenganzira ane rwigara yasobanuye ko urubanza ari urwabo kandi ko ababuranaga bavugaga buhoro adashobora kumva ibivugirwa mu iburanisha bityo ko gufata amajwi byari bumufashe kuzumva ibikubiye mu miburanire umucamanza yategetse ko gufata amajwi bihagarara maze buri umwe ushaka kumva urubanza agatambuka agahagararana n'impande ziburana ane rwigara na musaza wa ariyoste rwigara bategetswe kuzimya telefone maze ane rwigara aratambuka ahagararana n'umunyamategeko wunganira uruganda rwabo uruganda rw'itabi ptc rwatanze ikirego mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru mu mujyi wa kigali gisaba guhagarika no gutesha agaciro cya munara ya fonde commerce yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani ruravuga ko byakozwe binyuranije n'amategeko abunganira abaregwa barimo metre jean clement gatera ku ruhande rwa rwanda revenue authority barasaba urukiko kutakira iki kirego baravuga ko ari ikirego ku rubanza rw'imisoro bisunze ingingo z'amategeko bavuze ko imanza z'imisoro ziregerwa mu nkiko z'ubucuruzi aho kuba mu nkiko zisanzwe bagasanga urukiko rw'ibanze rwa kacyiru rutabifitiye ububasha metre janvier rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa rwigara yabwiye urukiko ko ikirego gisaba guhagarika no gutesha agaciro cyamunara gitangwa mu rukiko ruri hafi y'aho iyo cyamunara yabereye mu gihe iyo cyamunara yabereye imasoro ku biro bya rwanda revenue authority yavuze ko amategeko atumura ko n'umuhesha w'inkiko wakoze iyo cyamunara ashobora kuregwamo iyo hari ibyo bashaka kumuryoza metere gatera ariko agakomeza gusobanura ko ikirego cyatanzwe kidatandukanye n'imanza zaburanywe kuri iyo misoro umucamanza yamubajije ubugira kabiri niba yumva icyaregewe mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru metere gatera yasubije ko ari ugutesha agaciro cya munara bitewe n'impaka zavutse mu migendekere yayo umucamanza yongeye kumubaza niba urukiko ruzaburanisha urubanza rw'imisoro cyangwa se niba ruzaburanisha ku byakozwe muri cyamunara yasubije ko hazaburanishwa ku iteshwa agaciro rya cyamunara yakozwe hagamije kwishyuzwa imisoro abunganira vedaste habimana umuhesha w'inkiko w'umwuga wateje icyamunara abo ni metre fatuma mukakibibi na mugenzi we metre baje n'ibyiringiro babwiye urukiko ko abamureze hari ibyo batabanje kwibazaho baravuga ko uruganda rw'itabi rwa rwigara rwagombaga kubanza kumenya uwo rurega aho rumurega n'icyo rumurega nabo baravuga ko ari umuhesha w'inkiko w'umwuga bityo ko yagombaga kuregwa mu nkiko z'ubucuruzi kuko icyo yakoze ari ugushyira mu bikorwa cya munara ya fonde komerisi y'uruganda umucamanza yongeye kubaza uruhande ruregwa niba nta zindi manza zabayeho metre baje n'ibyiringiro yasobanuye ko ubuyobozi bw'imisoro bufite uburenganzira bwo gukomeza kwishyuza imisoro kabone n'iyo haba hari izindi manza zikiburanwa umucamanza yakomeje kumubaza niba yemera ko hagati yabo n'uruganda bemeza ko impaka zikiriho cyangwa se niba zararangiye metre byiringiro yavuze ko impaka zikiriho kuko uruganda rwishyuzwa umusoro rutemera yavuze ko hatitawe kuri izo mpaka ikigo rwanda revenue authority kizakomeza kwishyuza uruganda rwa rwigara akayabo kakaba ka muri miliyari esheshatu z'amafaranga kugeza uwo mwenda urangiye metre rwagatare wunganira uruganda rw'itabi yakomeje gushimangira ko ikiburanwa mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru atari imisoro ahubwo arihagarika n'itesha agaciro rya cyamunara akavuga ko byaba ikinyuranyo n'ikiburanwa igihe uruhande bahanganye rwaba ruhakana ko iyo cyamunara yabayeho nyuma y'izo mpaka umucamanza yabwiye impande zombi ko agiye kuzisuzuma akazatanga icyemezo ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa mbere kugeza ubu icyamunara ya fonde komerisi y'uruganda yatwaye umutungo wose w'uru ruganda ba nyir'uruganda bavuga ko yakozwe bataramenyeshejwe igihe izabera n'igenagaciro ndetse bakavuga ko bataza yavuyemo ariho bahera baregera ko yakozwe binyuranije n'amategeko ku rundi ruhande kandi hari urundi rubanza rubangikanye n'uru ikigo rwanda revenue authority kiregamo abanyamigabane n'abayobozi b'uruganda ko bagize uruhare mu micungire mibi yatumye rutishyura umusoro mu iburanisha riheruka umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yategetse ko amahoro ane rwigara umuyobozi w'uruganda icyarimwe n'umunyamigabane ndetse na neza yvonne wari umucungamutungo wa ptc n'umunyamigabane bazaryozwa iyo misoro yabahamije uruhare mu micungire mibi n'urubanza rugeze mu bujurire uruganda rumaze umwaka usaga rufunze imiryango bivuga ko rwishyuraga miliyoni zibarirwa muri magana atatu z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi ibyo kwa rwigara na leta y'u rwanda byatangiye kuba bibi cyane kuva mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu akimara gupfa leta ivuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango umuryango we wege ku rupfu rwe kuri leta iyi misoro ikomeje kuvuga ko kwa rwigara batishyuye mu bihe bitandukanye bavuga ko ishingiye ku mpamvu za politiki ah bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radiyo ijwi ry'amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kirohetsi ibihumbi birindwi magana atatu na mirongo itanu kirohetsi ibihumbi icyenda magana inani na cumi na gatanu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na gatanu kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa kumi n'ebyiri kugeza saa kumi n'ebyiri n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu kilohertz ibihumbi cumi na bitanu magana ane na mirongo itandatu no kuri kilohertz ibihumbi cumi na birindwi magana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi indwara ya zona iri mu ndwara z'urukoba zikibangamira amagara y'abantu muganga belize kaneza yanonosoye ibyo kuvura bene izo ndwara mu kiganiro yagiranye na diane ndonse aratubwira byinshi kuri iyo ndwara muganga belize kaneza asigura ko indwara ya zona iterwa n'umugera w'indwara y'ibihara bifata abana bakiri bato kubera ko uwo mugera ari wo virusi varisela zositer utigera usohoka mu mubiri naho umwana akiri bihara uragaruka ukamutera indwara ya zona igihe umubiri utagumanye abasoda bakwiye bawugwanira uyu muhinga mu kuvura indwara zo ku rukoba arasigura igihe bagabanuka gutakara nk'iyo umuntu ariko aragera mu zabukuru tuvuge nko guhera ku myaka mirongo itanu cyangwa irenga hama ikindi ni indwara zimwe zimwe zituma ubwo bushobozi bwo kwigwanira bugabanuka tuvuge nk'umugera wa sida kanseri cyangwa uburuhe bw'umubiri canke umwitwarariko urenze bishobora gutuma ubwo bushobozi bugabanuka nk'umenye ko agwaye nk'uwo mugera wa sida agafata imiti hakiri kare kugira ngo ntarinde gushika aho indwara zimusinzikaza hano mu gihugu iracaboneka mbega hari urugezo mwa mufise yaba ibonekako urugezo nabambeshe sinzi ibiharuro iyo bigeze kumuga uko ndabibona iminsi yose mu kazi kanje ni uko nko mu yinga ndaronka nk'abantu bashika nka batatu batanu ubwo urumva hariho n'aba bataje kuri jewe bakaja nko ku ba generaliste ni ukuvuga yuko iyo ndwara iracahari cane turetse n'abo baza kwivuza hariho na benshi tuzi yuko kenshi bataza kwivuza novuga yuko iyo ndwara iracahari cane aha muganga abandanya asigura uko ifata itangura umuntu yumva udusonga canke ubabare canke ukumva umenga umuntu ariko arasha atari ikintu na kimwe yibona ko ku mubiri hamaheze nk'umunsi umwe canke ibiri akavyuka abona uduhere twinshi dutonze turi hamwe turimo amazi kenshi ikunda gufata tuba turi hamwe turundanye cyangwa tuba dutonze umurongo turarundanye hama tukaba dutonze icyarimwe kenshi igafata mu gikaraza cyangwa mu mugongo cyangwa ku nda mbese no ku bihimba by'irondoka irajaho no mu maso kenshi irajaho indwara ya zona nubwo itangura izana uduherehere nk'izindi ndwara zimwe zimwe muganga berize kaneza asigura ko yoroshe gutandukanya nizo zindi ikimenyetso cyayo novuga nti kiyerekana ni uko ifata igihimba kimwe cy'umubiri ni ukuvuga ifata iburyo cyangwa ibubamfu mugabo ntishobora kuza icyarimwe iburyo n'ibubamfu hama utwo duhere tukababaza cyane umuntu akiyagaza turajyana hariho igihe dushobora kwiyumisha twonyine haheze nk'iyinga rimwe cyangwa zibiri hariho n'igihe bisaba yuko urinda gukoresha imiti yo kwa muganga kugira ngo twume iyo ndwara itera imisonga myinshi iyo misonga ishobora no kubandanya n'igihe utwo duhere tuba twumye akaba ariho kenshi nca ndabarungika ku muganga araba ibintu by'imitsi soza bwenge kugira ngo abakurikirane kubera ubwo bubabare nko ku bantu bashaje canke ku bantu bafite umugera wa sida bubabaza cane kandi butuma umuntu ataco ashobora kwishoboza zona iri mu ndwara ivugwa igakira ariko vyose bikavana n'uko umuntu yanyarukiye kwa muganga iyo ndwara novuga yuko umuntu ayivuje hakiri kare itiyica gusa yoshobora kwica umuntu iyo ativuje tuvuge hagaca hajamo amamikrobe umuntu agaca agira icyo navuga infection generale hama icyo gihe umuntu ashobora kwicwa plito n'iyo infection mugabo ntiyicwe n'iyo zona nyine izina indwara ya zona ntiyandukira icyo bikoze igihe umuntu ajojotewe ko n'amazi ava mu duherehere two yafashe ashobora kumutera indwara y'ibihara mu gihe atigeze abigwara akiri umwana nk'uko muganga berize kaneza abivuga i bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nshuti mwese mukunda ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu vya misi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika